muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza amakuru n'umutekano ku nkengero za nyungwe n'umupaka w'u Burundi
mwese umenye umutekano ab'imidugudu umuntu wageze mu mudugudu mujyana ikayi abinjira n'abasohoka agomba kumenyekana buri muturage umuntu acumbike agomba kumenya ikintu kije mu mudugudu kitazwi mu rugo rwawe kitazwi ugomba kugitangaho amakuru uyu ni umuyobozi w'intara y'uburengerazuba bw'u rwanda munyantwari alphonse yari yasuye abaturage bo muri rusizi mu ntara nyine y'uburengerazuba ayobora naho mu burundi turavuga ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu ijwi ry'amerika duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezweho na aloyizi bigirimana itorokanizo ry'amakuru rya leta muri algeria ryatangaje ko perezida abdelaziz buteflika wa algeria yatanze imihoho ejo ku munsi wa kabiri ugutanga imihoho kwiwe kuja inyuma yaho itangazo rivuye mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi rimusabiye kuva ku butegetsi vuba bwango rivuga ko atakindi gihe cyo gutakaza gisigaye inyuma y'indwi zitandatu z'imyiyerekano y'urutavana ko hirya no hino mu gihugu imusaba gutanga imihoho naho ku munsi wa mbere yatangaje ko atakibandanije umugambi wo guharanira manda ya gatanu ntaco vyahinduye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abiyerekana bamusaba kuva ku butegetsi batinya ko ashobora gushiraho umusubirira yitoreye aho kureka abanyagihugu bakihitiramwo hakurikijwe uburyo bwa demokarasi butefrika yari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'icenda ntiyari akigaragara ku banyagihugu kuva aho agiriye ikibazo c'indwara y'ubwonko mu myaka itandatu iheze perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump arashima intambwe ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi byiyemeje kurwaniriza umwansi hamwe ariryo neto hamwe n'umurongozi waryo jens stoltenberg hari mu mubonano bagiranye ejo ku munsi wa kabiri trump yavuze ko hari intambuko zatewe ariko aranegura ubudagi kubona butariko burubahiriza neza intererano yabwo trump yongeye gushikiriza amakenga yiwe ko amerika itanga amafaranga y'umurengera mu gukingira umugabane wa buraya kuva agishika ku butegetsi perezida trump yamye agabisha ko ashobora gufata ingingo mu gihe ibihugu bigize uwo muryango neto bitotanga interano vyiyemeje yo kwikingira ivyatumye iryo shirahamwe ryinjira mu bibazo ibihugu indwi kuri mirongo ibiri n'icenda bigize uwo muryango nivyo vyashikije interano isabwa muri bibiri na cumi n'umunani nk'uko perezida donald trump abivuga umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza tereza may avuga ko agiye gusaba ko boba baratevye boba baratevya umugambi wo kuva mu bumwe bwa buraya kugira ronke akanya kuko inama nshingamateka yemeza ku buryo igihugu kizovamwo aho igihe kigeze ubu abashingamateka b'ubwongereza bamaze guhakana inshuro zitatu amasezerano intumwa za May mu biganiro zemeranije ni nyuma y'imyaka ibiri baganira n'ubumwe bwa buraya Theresa May yashikirije ejo kuwa kabiri ko yiteze kuzobonana na Jeremy Corbyn arongoye umugambi ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Parti de Travailleur canke Labour Party mu Congereza kugira barabe ingene bokumvikana ku mugambi utomoye kuvavanura n'uburaya uwo abashinga amateka bashobora kuzokwemeza igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku magara y'abantu arico oms hamwe n'ikigega mpuzamakungu cita ku bana unicef bashikiriza ko ibihi ibihumbi amajana vy'abana bavuka hamwe n'abavyeyi bavyara bapfa buri mwaka kuko ibitaro n'amavuriro bimwe bimwe bitari bike ku isi bitagira amazi meza hamwe n'isuku rishemeye ivyo biri muri raporo ayo mashirahamwe yasohoye kuri ico kibazo ejo ku munsi wa kabiri ibiharuro vyaturukanijwe mu bihugu ijana mirongo ibiri na bitanu ku isi byerekana ko rimwe mu mavuriro ane ku isi akenya amazi aho abantu rero imiliyaridi zibiri z'abantu bapfa buri mwaka iyo raporo ivuga ko imiliyoni cumi n'indwi z'abagore muri ibyo bitaro babyarira mu mavuriro bashobora kwanduramwo n'indwara abashakashatsi b'iryo shirahamwe oms rishinzwe amagara y'abantu ku isi hamwe na unicef rikingira abana bavuga ko umuriyoni urenga w'abantu bapfa buri mwaka ku isi bahitanwa no kuba isuku rike riri mu mavuriro baba bariko bavukiramo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti ku rubuga wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
mu rwanda ejo abayobozi b'inzego za gisirikari n'iza gisiviri basuye abaturage mu murenge wa butare umwe mu mirenge ikora ku ishyamba rya nyungwe kandi ihana imbibi n'uburundi basabye abaturage gufatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo bakumire ushaka wese guhungabanya umutekano w'igihugu umunyamakuru wacu temistokle mutijima yakurikiye uru ruzinduko aratugezaho iyi nkuru ni uruzinduko rwahuriranye na gahunda y'inteko z'abaturage aho buri wa kabiri bahura n'abayobozi mu nzego z'ibanze hagamijwe kurebera hamwe ibibazo bafite no gufatikanya kubikemura aho aba bategetsi baganiriye n'abaturage akaba ari muri kamwe mu tugari dukora ku ishyamba rya nyungwe tukanahana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nubwo nta kibazo cya vuba cy'abahungabanya umutekano baturutse hanze y'igihugu cyari cyagaragara muri uyu murenge wa butare aba bategetsi bo ku rwego rw'intara bakoresheje uyu mwanya mu gukangurira abaturage kuba maso hagamijwe gukumira ko hari abakoresha izo nzira zombi ngo baze guhungabanya umutekano bwana munyantwara rufonsi uyobora uburengerazuba ati mwese mumenye umutekano ab'imidugudu umuntu wageze mu mudugudu mujyana ikayi abinjira n'abasohoka agomba kumenyekana buri muturage muracumbuke agomba kumenya ikintu kije mu mudugudu kitazwi mu rugo rwawe kitazwi ugomba kugitangaho amakuru ku neza yawe ku y'abaturanyi n'iy'igihugu si byo se kuko ibyiza biraharanirwa ntabwo ari ukwigaramira ngo byizane abashaka kwangiza umutekano w'u rwanda baracyahari hari za fdr murazumva hari ibindi ariko ntacyo badukora nk'abanyarwanda nta na rimwe abanyarwanda bashyize hamwe bigeze bakomakomwa n'uwo ari we wese mu mateka ya kera n'ayavuba murayazi nubwo ibihugu byaba bingahe ubu ni ubutumwa bumaze kumenyerwa mu ngendo abategetsi batandukanye bagirira muri iki gice cy'igihugu ni nyuma y'aho abiyita ko ari abarwanyi b'umutwe wa frn uvuga ko uharanira kubohoza igihugu bamaze iminsi bigamba ko bashinze ibirindiro mu ishyamba rya nyungwe rikora ku turere dutatu muri turindwi tugize intara y'uburengerazuba abo bakavuga ko aho banahahanganiye n'igisirikare cy'u rwanda ubwo twerekezaga i butare hakaba hari amakuru twaje kumenya ko mu rukerera rw'uyu wa kabiri haba hari abantu batamenyekanye biraye mu baturage mu murenge wa bweyeye uhana imbibi n'uyu wa butare binasangiye kuba bikora ku ishyamba rya nyungwe bikanahana imbibi n'uburundi abo ngo basahuye imyaka ndetse n'amatungo tutamenye ingano bigakekwa ko baba bakoresheje izo nzira zombi nubwo aba bategetsi kibatakigarutseho mu buryo bweruye generali major eric murokore ukuriye umutwe w'inkeragutabara ku rwego rw'intara y'uburengerazuba yabaye nk'ugikomozaho mukora no ku ishyamba rya nyungwe sibyo hari ingegera zijya ziza kujya mu ishyamba zikabundamo zabuze amajyo zikaza nijoro zikaza zibundabunda kuza gusahura imyaka yanyu zigasahura ihene zishobora no gusahura inkoko zishobora gusahura utwaka wizigamiye twavuye mu byuya byawe yavuye mu mbaraga zawe abo rero nibakumire mugerageze ibishoboka byose murare amarondo murebe umuntu winjiye iwanyu mutamenyereye mumubaze uravaho urajya hehe nihagira umuntu uza aza gusabiriza nangwa se aza gusaba amazi ntimuzamwime amazi ariko mumubaze urava he ko tuguha n'amazi unayasaba uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda akaba yibukije abaturage aho ibutare ko uruhare rw'ibanze mu gucunga umutekano ari urwabo ingabo zikaza zibunganira ntihazagire uza kugutesha umwanya yaba ibihuha yaba ibikorwa aza kuza kubiba kubangiriza kubabuza amahoro sibyo bakaza bakava mu ishyamba aho nangwa bakava hakurya ahangaha ku gihugu umuturanye nacyo cyangwa se burundi hakurya bakavayo bakaza bakiba ihene yawe wavunikiye bakiba inkoko yawe bagasarura imyaka yawe bakaza bagahutaza umuturage wacu dukunda ibyo byose ni mwebwe bireba aho bimubona bikomeye ingabo mukazihamagara mukabwira muti nyamuna turabona ibyo twagombaga gukora turabikoze ariko turabona bwebe biturushije imbaraga uru ruzinduko rw'abategetsi b'intara ruje rukurikira urwo baherukaga kugirira mu karere ka nyamasheke nako gakora kuri iri shyamba rya nyungwe aho bari baherekeje abo ku rwego rw'igihugu barimo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hari mu kwezi gushize kwa gatatu urwo rukaba rwaraje nyuma y'aho abantu bitwaje intwaro bagera ku ijana bagaragaye mu murenge wa karambi aho nyamasheke baza no kwinjira mu ishyamba rya nyungwe aho barwaniye n'abasirikare b'igihugu icyakora nubwo bigaragara ko umutekano ukajijwe mu buryo bukomeye haba muri nyungu ubwaho no mu bice bihegereye nta mirwano igaragara cyangwa se ngo yumvikane muri iki gice demistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
ijwi ry'amerika noneho tuvuge iyi nkuru y'ishyirahamwe orukoma yamagana icyemezo cya leta y'u Burundi cyo gufunga imirongo ya fm ya radiyo y'ijwi ry'amerika na bbc orukoma bivuze ngo observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques cyangwa se ishyirahamwe ryiyemeje kurwanya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo wa rubanda mu itangazo yashyize ahagaragara orukoma iributsa ko ibi bibaye nyine byo gufunga fm za radiyo ijwi ry'amerika na bbc bibaye rero mu gihe radiyo rpa radiyo bonesha na radiyo televiziyo renaissance zo mu burundi zifunze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu orukoma isanga ubu buryo bwo kuniga uburenganzira bwa rubanda bwo kugezwaho amakuru ari inzitizi ikomeye no mu rwego rwo kurwanya ruswa irasaba leta y'u Burundi kuganira na ba nyir'amaradiyo yo mu gihugu n'amaradiyo mpuzamahanga yafunzwe kugira ngo yongere akore hagati aho orukoma iramagana kandi n'inyerezwa ry'amafaranga abaturage b'u Burundi batangira amatora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri twabiganiriyeho na perezida wa orukoma gaburiyeri rufyiri ubwa mbere ni mu rumonge aho abahanuzi babiri bo mu biro bya muramatari bafunzwe kubera amafaranga umwe yarayatoje umuhanuzi umunyamabanga wa buramatari uwundi nawe yari yarajije kuyajyana kuri konti mugabo bo umwe yarafunze umwanya muto asharare kugwa uwundi aguma afunzwe ngo mpaka yagarukanye hanyuma muri ntuze muri muri muyinga abakuru b'imitumba nka bose abatari bake ubu polisi niyo biruka inyuma cyane cyane muri gasorwe no muri giteranyi eka ni henshi cyane ibyo byarabaye no mu rumonge murantunga byarabaye i bururi muri komine bururi byarabaye muri bujumbura rirare mu makomine atari make ni nko mu gihugu cyose mu bisanzwe ayo mafaranga rero aribwa bamwe ni ukubera batazi ingene babigenza abandi bakagira umwina umunoho kubera babona ko badashobora kugumana ayo mafaranga kubera atabimenyereye bagaca bayafungura bayakoresha ibyo bagomba twebwe dufata ko ari inkurikizi z'ukungene icyo gikorwa cyatunganijwe nabi nicyo cyonyine kandi twamaze ko turabivuga ariko rero ndababwira ikindi kintu gihambaye hagati y'aho murumva yuko hari ibitasi bitangwa byatanzwe na leta hari ibindi bitasi rero amakuru tumaze kuronka hari ibindi bitasi biri ku ruhande byakozwe byiganywe bitangwa bikaba bifite nimero zimwe bikaba bimeze cyo kimwe mugabo bigaca biza gukoreshwa gutoza ayo mafaranga urumva ayo mahera nteza ngo agende muri mu bashobora kuyabika ni ukuvuga muri leta
ntajya muri leta kubera n'ibita nibyo mu gifaransa bita rekitansi pararere niko se bwana rufyiri ubu ngubu mwaba mufite igitigiri cy'amahera amaze kuzimira gutyo oya urumva ni bya vuba cyane ibyo byo gutoza amafaranga mu banyagihugu bitanguye vuba bari bahereye ayo mafaranga sinzi ko mubizi burya atozwa umunyagihugu muri rusange ayakwa inshuro zitanu muri rusange umunyagihugu umwe ayakwa inshuro zitanu ibyo rero bikaba biri uko igihe umunyagihugu muri rusange donka twita sinzi ngeno kivuga mu kirundi abanyagihugu twe niko tubita mu kiru iwacu ngaha mu kiru mu burundi twebwe ni ukuvuga yuko abo bari babanje kubireka ubu rero musitanteri aho wese ahari yahawe itegeko y'uko eh, bategerezwa guhiganwa abasitaneri bose ubu yego bazoza bara- bazoza barahiganwa bahagasha inkuru yatozeje menshi ni naho rero baciye bafata izo ngingo mwumva eh, amafaranga atozwa ari menshi mugabo aho kuja aho yatoza kuja agaca yibwa mugabo eh, ntababesha twebwe mw'ishyirahamwe urikome turabye amafaranga ah, ingene atozwa n'ingene eh, n'ingene yegeranywa n'ahatokwibwa n'abo bantu bo hasi nagenda babwire ko azokwibwa hejuru kuko dufise dufise icyo nokwita mu gifaransa experience y'ibindi byagizwe gutyo byinshi harigeze gutozwa amafaranga y'imfasha yo gufasha abantu eh, hatiye inzara mu kirundo haratojwe amafaranga y'ibyo bita mu kifaransa effort de guerre eh, hatozwe amafaranga y'uburyo bwinshi ayo mafaranga yose amakontorore yakozwe yaciye yibwa ntiyigera ntiyigera ashika mu gigacare ni ukuvuga rero naho ayo mahera atokwibwa n'abo bato bato azo- aca yibwa n'abategetsi niko se bwana rushiri ubwo abanyagihugu barabizi ko amafaranga yabo yibwa n'abategetsi babo oya barabizi cyane barabizi barabizi rwose kuko twebwe mu ishyirahamwe rikome twama turi ko turabyandika twama turi ko turabivuga n'ubu nta n'iminsi ibiri iheze twarungikiye urwandiko umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu eh, mbere umengo rwamaze no kumushikira rumubwira yuko abategetsi bacu benshi muri bo basigaye ari abasuma barengeje ba- ikibatandukanya gusa n'abasuma biba mu isoko nuko bambaye amakaruvati bakagenda no mu ma- no mu mamodoka meza ni ukuvuga yuko rero abanyagihugu barabizi mugabo bafise ikibazo cy'aho bitura n'ingene babigenza bwana gaburiyeri rushiri umuyobozi wa orukomu ndabashimiye cyane murakoze cyane ijwi ry'amerika kandi ryahamagaye buramatari juvenal bigirimana w'intara ya rumonge ku- kugira ngo agire icyo ashikiriza kuri ibi bibazo byo kunyereza amafaranga y'amatora ariko yanze kugira icyo abivugaho hagati aho leta y'u Burundi ivuga ko uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe bihagije muri aya mezi atatu ashize umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi ligue iteka wo si ko ubibona uvuga ko abantu barenga mirongo itatu bishwe mu kwezi kwa gatatu konyine gusa umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri i kigali pierre claver niyo nkuru araduha inkuru irambuye ubushikiranganji bujejwe ugateka kazina muntu bwihaye amanota meza muri ico gisata mu kiringo c'amezi atatu aheze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere umushikiranganji martin n'ivy'abandi yavuze ko ubushikiranganji arongoye bwakoze ivyo bwategerezwa mu gisata co gukingira agateka kazina muntu ku rugero rw'ibice mirongo icenda kw'ijana ariko muri rusange eh, turabona neza yuko eh, kino gice eh, amezi atatu arangiye ibikorwa byagenze neza cyane tukaba tunaboneraho no gushimira abakozi bacu mugabo eh, turasaba yuko ari we wese yitanga kuko urunganwe rwacu n'urunganwe ruhamagariwe kwitanga eh, kuko uburundi nta bandi bantu bazobukiza kiretse twebwe nyene cyane cyane yuko tujejwe no gutuma akajya kazina muntu gatera imbere mu mice yacu yuko yose twabonye yuko muri kino gice ku byari bitegekanijwe byaranguwe ku bice mirongo icyenda n'umunani ku ijana bya bindi bikorwa nabyo kandi byo mu bushikiranganji tuba mu bushikiranganji gusa byaranguwe hejuru y'ibice mirongo icenda ku ijana ariko intambwe z'izo ntizibuze eh, cyane cyane yuko uburyo bwagiye buraboneka butevye bigatuma ibikorwa byari bitegekanijwe eh, bituma eh, bitarangukwa neza hanyuma ikindi naco ni ikijanye icacanye n'umuti n'ibitatuvuye ko nk'ibijanye no- nko gutanga amatongo ku bantu bari bahuye n'umwuzurira wo mu gatumba ikibanza bari baduhaye ubwa mbere abajejwe intwaro eh, basanze yuko boduha ikindi eh, tumaze kuhakorera kuhagendera kuraba ibikorwa vyohakorerwa eh, murumva yuko eh, igisata kibiraba ricari gukora eh, kandi aho bakorera hadashoboye kuboneka yamara naho biri uko ishyirahamwe ryigenga rigiteka rikingira agateka kazina muntu ryo ryo rivuga ko hari iby'ubushikiranganji byirengagiza mu maraporo bukora iryo shyirahamwe rigiteka naryo ryashize ahabona icegeranyo c'ukwezi kwa gatatu emmanuel nibizi icegera c'uwitwara yabwiye ijwi rya amerika ko muri ico kiringo abantu barenga mirongo itatu bishwe abantu mirongo itatu na bane nibo bamenyekanye ko bishwe muri bo haratowe ibiziga mirongo ibiri na bitandatu abantu batatu baranyurujwe barabura irengero ryabo abantu mirongo ibiri n'indwi baraborejwe igufa bakubitwa abantu ijana na mirongo umunani na batanu barahagaritswe baraka uburenganzira bwo kwidegemvya riciye ku biri n'amategeko haramenyekanye kandi n'abantu cenda bakorewe amabi afatiye ku gitsina canke eh, bakaba bafashwe ku nguvu mu kwezi eh, kandi haribonekeje ibiziga biguma bitorwa hirya no hino mu gihugu kandi bakabahamba atamatohoza akozwe kugira hamenyekane ababishe abakorewe ibyaha ntibafatwa nk'abatavuga rumwe n'umugambi snfdd na cyane cyane abanywanyi b'umugambi mushasha senere iryo shirahamwe ritunga agatoki bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi cndfdd imbonerakure uwo mugambwe nawo ubyamirira kure ku rubuga rw'iyo rwa twitter nansininete mutoni ajejwe kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe avuga ati nta mbonerakure n'imwe cyangwa undi munywanyi w'umugambi wa cndfdd afise uruhara na ruto mu gutoteza abanywanyi b'iyindi migambwe cyane cyane umugambwe cnl abaharanira agateka kazina muntu bahamagarira inzego za leta gukora amatohoza kugira ngo uwo kwagirwa n'icaha uwo ari wese ahanwe atakura abankunzi pye clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ijwi rya amerika noneho tujye hakurya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo y'igisirikare cy'icyo gihugu fardc ejo kiriwe mu mirwano n'inyeshyamba z'abarundi za fnl muri lokalite ya magunda ni mu ntara ya kivu y'epfo umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri uvira vedaste ngabo araduha ibindi kuri iyi nkuru amakuru dukesha bamwe mu baturage baturiye mu karere k'imisozi miremire ya uvira bemeza yuko igisirikare cya congo fardc cyazindutse gitera ibirindiro bikomeye by'inyeshyamba za fnl zewe na general royce nzabampema byari mu magunda na kakuku umwe muri abo baturage twaganiriye tubwiye yuko abasirikare ba congo fardc bari mu misozi ya ruhuha ko aribo bagabye igitero ku birindiro bya general royce nzabampema umuyobozi w'inyeshyamba z'abarundi za fnl aya makuru y'imigwano y'uyu munsi hagati ya FARDC na FNL yemezwa na General Aloys Nzabampema aho hamye yuko imigwano y'uyu munsi hari abasirikare ba Kongo bayifatiyemo ukuvuga ni mu karere ka Magunda aho abasirikare ba FARDC inyubako ebyiri z'abasirikare b'abarundi barenga babaye igihumbi ziruka babitera kuva isaha cumi n'imwe z'agatondo bagwanye rero ku ruhande rwa FARDC twafashemo iziri babiri ni ukuvuga ubuzima bwo kwiziga ikiziri cy'abantu indwi n'abasirikare b'akarere dufite ni iki kiguhamiriza ko abarundi bari kumwe n'abakongomani mu kubagwanya abo dufata abiri bayishyira intara baravuga bati twarafashe na za kone desi dukurikirana cyane kone desi z'ibirendi hari ibintu bimwe bya gisirikare twafashe bitwereka yuko ari iby'abarundi noneho nabo dufata abiri baratubwira neza yuko hari n'abarundi bizakaye zibiri zari zimaze iminsi ahantu two mu isoko ya kane haruguru ya kinindi aya makuru y'intambara y'uyu munsi yemezwa na bamwe mu basirikare ba leta ya kongo bari ku rugamba ariko ntibihamya cyangwa ngo bahakane ko hari abasirikare babo nzabampema yafashe kuko bakiri ku rugamba twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere kari kuberamo intambara kapiteni diedone kasereka telefone ntiyadukundira kuva ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda igisirikare cya kongo fardc gitangije kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abarundi za redi tabara forebu fnr ndetse n'inyeshyamba z'abakongomani kivuga yuko cisha abagwanyi mirongo itandatu na batandatu ndetse gifata n'abandi mirongo itatu amakuru fnr ya aloys nzabampema inyomoza mu ntambara zabaye abantu nuko badatinya imana mu ntambara zabaye kiriya ni itariki cumi na gatandatu z'ukwa kabiri nta musirikare wacu yapfuye n'uno munsi niko kuko rero narumvise ko abagabo nabo bafashe inzira bajye berekane aba fnr baba barafashe n'abo bantu muri iyi ntambara igisirikare cya kongo kimazemo amezi agera kuri abiri muri teritwari ya uvira cyavanye abagwanyi b'abarundi ba redi tabara ku kiryama gitoga bibangwa naho forebu iyo bayivana imangwa mu gihe fnr iyo bayivanye mu majaga ihungira kakuku n'amagunda vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo
ijwi rya amerika noneho tujye muri mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho hari imitwe y'inyeshyamba ibangamiye kandi ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya ebola umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana yanyarukiye hakurya y'umupaka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ajya kureba uko bimeze yaraduha inkuru kuva icyorezo cya ebola cyongeye kwaduka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku itariki umunani z'ukwezi kwa munani k'umwaka ushize imibare y'abamaze kwandura n'abo ebola imaze guhitanira irakomeza kugenda izamuka nubwo inzego z'ubuzima zishimira intambwe yatewe mu gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo mu byo minisiteri y'ubuzima yishimira harimo kuba amagingo ya nta ebola iragaragara mu mijyi minini cyangwa mu bihugu bihana imbibi na repubulika ya demokarasi ya kongo kubera ingamba zashyizweho mu guhangana n'ikwirakwira rya virusi ya ebola cyakora ibyago by'uko naho yahagera biracyahari uyu ni dr aruna abedi umukozi wa minisiteri y'ubuzima ukuriye itsinda rishinzwe guhuza ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya ebola virusi ya ebola siyo buryo igoranye nk'abaturage hari abantu batatworohereza akazi kandi kuri ibyo hariyongeraho kuba turimo gukorera mu turere tugoranye cyane turimo intambara imitwe yitwaje intwaro nka mayimayi n'inyeshyamba za adf zidatuma dukurikirana abarwayi uko bikwiye nko mu duce turi mu murongo utukura iyo rero umurwayi yinjiye mu duce tugenzurwa na mayimayi cyangwa adf cyangwa n'ahandi tutagera ubwo ntabagikurikiranwe cyangwa se ngo n'abahuye nawe babe bahabwa urukingo indi ngingo ni y'uko abantu bagenda cyane ntibahama hamwe uyu munsi usanga umuntu ukeka ko yanduye ari i butembo ejo ukumva ari goma ejo bundi akazaba ari i beni twagerageje gushyiraho serivisi yo gukurikirana abaketsweho iyi virusi aho bari hose kugira ngo twirinde ko bakwanduza abo mu bindi bice dr aruna anagaruka ku gitero cyo ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa kabiri cyasize gitwitse igice kimwe cy'ikigo gikurikirana abarwayi ba ebola hitwa katwa ariko ubu cyarasanwe gisubukura ibikorwa byacyo ku itariki mirongo itatu z'ukwezi gushize dr aruna abed ukuriye ibikorwa byo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya ebola mu ntara ya kivu y'amajyaruguru n'iya ituri ananenga bamwe mu banyepolitike bahaga abaturage amakuru y'ibinyoma kuri ebola bagamije kubareshya ngo babatore bamwe mu banyepolitike nabo baratugora ku banyepolitike benshi batanga amakuru atari yo kuri ebola kugira ngo batorwe kandi nyamara baroha abaturage bakaba bapfa bitari ngombwa kuba umunyepolitike atinyuka akavuga ko ebola itabaho ko ahubwo ari ubucuruzi mbibona nk'ubugwari bari bakwiye ahubwo kudufasha niba bakunda abaturage babo bakababwiza ukuri kugira ngo nabo batange umusanzu mu kurwanya ebola kandi babigize ibyabo birashoboka cyane rwose ko mu kwezi kumwe ikwirakwira rya ebola ryaba rikomwe mu nkokora aruna avuga ko nyuma y'ibitero byagabwe ku bigo bivura ebola bya katwa na butembo abakekwaho ebola bongeye gusuzumwa uko bikwiye n'abarwayi bose bagarurwa mu bitaro bakomeza kwitabwaho cyakora avuga ko mu gihe bari basohotse ibitaro hari abapfuye hanaboneka ubwandu bushya bwinshi kandi mu gihe gito kuko hatari gikurikirana ingaruka byagize ni uko abagombaga gukingirwa batakingiwe bituma barwara niyo mpamvu nyuma y'igitero twabonye abantu benshi banduye ikindi kandi iyo hari umuntu wishwe na ebola kohereza itsinda rijya gushyingura mu buryo bwizewe kugira ngo uwo murambo utagira abo wanduza ariko muri kiriya gihe hari abapfiriye mu giturage bashyingurwa mu kavuyo kandi iyo bidakozwe neza umurambo umwe ushobora kwanduza abantu bari hagati ya batanu n'icumi imibare iheruka yatanzwe na minisiteri y'ubuzima ku itariki mirongo itatu z'ukwezi gushize igaragaza ko abantu igihumbi na mirongo itandatu n'icyenda aribo banduye ebola kuva yaduka mu mwaka ushize igihumbi na batatu muri bo ntibishidikanywaho naho mirongo itandatu na batandatu baracyayikekwaho mu gihe abandi magana atatu na makumyabiri n'icyenda bamaze kuyikira minisiteri y'ubuzima kandi ivuga ko abantu magana atandatu mirongo itandatu na batanu aribo bamaze gupfa magana atanu mirongo icyenda n'icyenda byemejwe ko bazize ebola mu gihe mirongo itandatu na batandatu bikekwa ko ariyo yabishe iyi minisiteri inavuga ko abantu magana abiri na mirongo icyenda na batandatu bagisuzumwa hakaba hataramenyekana abayanduye n'abakekwa muri rusange hamaze gukingirwa abasaga ibihumbi mirongo icyenda na bitatu magana abiri abenshi bakaba ari ab'ikatwa beni na butembo ndetse hari n'abakabakaba ibihumbi bitatu bamaze gukingirwa mu mujyi wa goma amakuru atangwa na minisiteri y'ubuzima yemeza ko hamaze kwandura abantu mirongo inani n'umwe mu bakora mu rwego rw'ubuzima makumyabiri n'umunani muri bo akaba aribo bamaze guhitanwa na ebola muri aya mezi akabakaba umunani reka nibutse ko iki cyorezo cya ebola cyadutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku nshuro ya cumi kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu kikaba aricyo cyorezo cya kabiri gikomeye nyuma y'icyashegesha uburengerazuba bwa afurika mu bihumbi bibiri na cumi na kane cyahitanye abasaga ibihumbi cumi na kimwe claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
inshuti zacu rero ni kuri aya makuru ya claude ganza munyamagana kuri kiriya cyorezo cya ebola n'imitwe yitwaje intwaro ibangamiye ibikorwa byo kurwanya icyo cyorezo mu ntara ya kivu ya ruguru niho rero dushoreje aya makuru yo muri aka kanya ndabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika umunsi mwiza murakarama